Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiinii akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinten DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii sadaasa tokko bara kuma lamaa fi digdamii sadii akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa digdamii tokko bara kuma lamaa kudha jaha qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf qaaduu morodaati qophiilee keenya galgala kanaa keessatti waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru naannoo Oromiyaa godinaalee shawaa kaabaa keessatti ajjeechaan raawwatamuu isaa waa'ee walwaraansaa gaazaa keessatti taasifamaa jiruu fi siyaasaa yuunaayitid isteetsi akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin gaafachaa kan dursu oduudha garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati. Gaazaa keessaa jimaata darberraa eegalee guyyoota lamaaf quunnamtiin teleekominikeeshinii guutummaatti addaan citee ka ture yoo ta'u namoonni naannoo marfame kana keessa jiru kan miliyoona lamaaf tuqaa sadii ta'an addunyaarraa addaan kutuudhaan meeshaalee gargaarsaa sadarkaa addunyaa murteessoo ta'an deddeebisuun akka dhaabatu taasiseera. Akka aangawoonni Faalistiin jedhanitti tajaajilli bilbilaaf intarneetii booddana addaan cite kun kan mudate erga haleellaa xiyyaaraan Israa'el mooraa baqattoota Faalistiinotaa kaaba gaazaa magaalaa Jabaliyaa keessatti argamu irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni shantama du'anii kanneen dhibba tokkoof shantama ta'an madaa'anii booda. Dubbiimaan waraanaa Israa'el haleellaa xiyyaaraa kana CNN'f mirkaneessanii ajajaan hamaa sadarkaa olaanaa naannoo sana keessa jiraa jedhan boodarra ibsi raayyaa ittisaa Israa'el kenne namichi kun Ibrahim Biyaarii jechuun kan adda baase yoo ta'u haleellaa shororkeessummaa onkoloolessa torba hidhattoota hamaasiin kibba Israa'el keessatti raawwatame kan hoogganedha jechuun ibse. Jabaliyaan maatiin baqattootaa yeroo waraana bara 1948 irraa eegalee ka keessa jiraatan akka ta'e rooyiters gabaaseera. Ibsi hamaas irraa ba'e akka agarsiisutti immoo ajajaan waraanaa mooraa kana keessa akka hin jirreef lakkoofsa namoota du'anii yookaan madaanii dhibba afur ta'uu ibsee jira. Lakkoofsi kun of danda'ee mirkanaa'uu akka hin dandeenye rooyiters gabaaseera. Gama biraan ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi. Miseensota mootummaa Israa'el waliin mari'achuudhaaf jecha jimaata dhuftu gara Israa'elitti imaluuf akka jiran dubbiimaa akka ta'an Maatiiw Miilar ibsaniiru.
Naannoo Amaaraa keessatti haalli nageenyaa hammaatee namoonni nagaan du'uun itti fufee akka jiru gabaasamee jira. Haleellaan diroonii fi meeshaalee gurguddaa fagoodhaa dhukaasamanullee miidhaa guddaa akka geessisaa jiran jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Taanee dhiyaata oduun kunis.
Naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaa Efraataaf godina dhiha Goojjam naannoo magaalaa Maraawii keessatti guyyoota sadan darbanii qabee humna raayyaa ittisa biyyaa hidhattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasa taasifameen lubbuun namoota nagaa darbuu kanneen yaada isaanii VOA'f ibsan dubbataniiru. Naannolee lamaan keessaa hanga har'aatti walitti dhukaasuun akka jiru namoonni kun ibsanii jiran. Namni hojii daldalaa irratti bobba'an jiraataan magaalaa xaayee tokko. walitti dhukaase erga raawwatee booda namoota nagaatu ajjeefamaa jechuudhaan miseensota raayyaa ittisa biyyaa qeeqaniiru dhimma kana irratti hanga ammaatti gama mootummaas ta'e gama raayyaa ittisa biyyaan deebiin kallattiin kenname jiraachuu baatus raayyaa ittisa biyyaatti ajajaan waraana gama dhiyaa leetenaant jeneraal mohaammed tasammaa marii uummataa torbanneen dura jiraattota magaalaa dabra maariqoos waliin geggeessan irratti ergamatti kennameen ala miseensi raayyaa ittisa biyyaa gocha akkasii raawwatu yoo jiraate tarkaanfiin akka fudhatamu dubbatanii turan gama biraan magaalaa maraawii keessaa namni yaada kennan tokko walitti dhukaasuu sana caalaa kan miidhaan nurraan gahaa jiru fagoodhaa akka darbatamu meeshaa gurguddaadha jedhan Akkuma kanaan koomishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa onkoloolessa 19 bara 2023 tuuta oduuf ibsa kenneen naannoo sana keessaa sababaa walitti bu'iinsi baatileef geggeeffameen namoonni dirooniidhaan ajjeefamuu hidhattoota faannoo deggertu jedhamuudhaan humnoota nagaa eegumsa mootummaatiin murtii malee kan ajjeefaman jiraachuuf itti gaafatamtoota mootummaa sadarkaa sadarkaan jiran irratti kan fuulleffatan haleellaaleef iggitamuun raawwataa jiraachuu ibsee jira jechuudhaan masfin arraagee gabaaseera.
waliigaltee nageenyaa walwaraansa kaaba itiyoophiyaa keessa ture dhaabsisuudhaa fi mootummaa federaalaatii fi adda bilisummaa uummata tigraay gidduutti taasifame akkaataa waara qabeessa ta'een itti fufiinsa akka argatu gochuudhaa fi gufuuwwan adda addaa jiraachuu isaanii paartileen mormitootaa ibsanii jiru itti aantu dura teessoo paartii dimokiraatawaa hawaasummaa itiyoophiyaatii fi barreessituu gumii mana maree paartiilee siyaasaa itiyoophiyaa kan ta'an. raahel baafee waliigaltichi waan iftoomina hin qabnee fi akkaataa hojii irra ooluu irratti adeemsi inni uume naannoo amaaraa keessatti rakkina amma mul'achaa jiruu fi sababa akka ta'e himanii jiru. akkuma kanaan immoo itti gaafatamaan dhimma ijaarsa paartii iizemaa obbo waasiyuun tasfaayee gama isaaniitiin waliigaltichi walwaraansa dhaabuudhaa fi waan inni godheef jajanii hojii irra oolchuu irratti garuu hanqinni iftoominaa akka jiru himanii jiru waliigalteen nageenyaa erga afrikaa kibbaa keessatti mallatteeffame waggaa tokko ta'uudhaaf akka deemaa jiru gabra mikaa'el gabra madeene gabaasee jira. yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo manni maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii wixinee murtii gurmuu gargaarsaa somaaliyaa keessatti haaromsuudhaaf eeyyamee jira hojiin gurmuu kanaallee cimee akka itti fufuus ibseera oduun kunis bal'inaan kunuuti.
golli nagee eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa akka somaaliyaatti argamu ergamni tokkummaa mootummootaa waggaa tokko jechuun hanga onkoloolessa 31 bara 2024tti kan haaressu ta'uu beeksisee jira wixineen murtii kun bara 2014 kabaye murtoo lakkoofsa 2158 f bara 2021 kan raggaasisame murtoo lakkoofsa 2592 irra taa'ee kan jiru hojiif qooda gurmuu kanaa akkuma qabatetti tura. gurmuun gargaarsaa kun mootummaa somaaliyaaf gamtaa afrikaa waliin mari'achuudhaan innaa somaaliyaa keessatti argamu eegumsi akka ta'uuf akka cimu gaafatee jira haalli siyaasaaf nageenya somaaliyaa keessatti mul'atu dandeettii gurmuun kun aangoo isaa raawwachuu irratti dhiibbaa akka qabu golli naga eegumsaa ni hubata. tokkummaa mootummoota ittaanaa bakka bu'aan dhaabbata somaaliyaa mohaammed raabii yuusuf wixinee murtii kana simataniiru. yuusuf sagaleen erga kennamee booda gola naga eegumsaaf haasaa dhageessisaniin manni marichaa garagaree biyya dhaabbata ka tokkummaa mootummootaatti ce'uu jalqabuusaa ni simannaa jedhan aangoon ergama kanaa soomaaliyaa bara 2013 osoo hin taane soomaaliyaa har'aa calaqqisiisuu akka qabu cimsine amanna jedhaniiru qabsoon shororkeessummaa irratti geggeeffamu karaa waraanaa qofaa osoo hin taane kan finxaalessummaaf sababaa ta'e dhabamuu carraa dinagdee furuun barbaachisaadha. akkuma beekamu misoomni yoo hin jirre nagaan hin jiruu jechuudhaan haasaa isaanii xumuraniiru.
kan keeniyaa daawwachaa jiran mootichi biyya biriteen chaarles sadaffaan yommuu keeniyaan walabummaa isheetiif qabsaa'aa jirtu warreen bittaa biriteen wanti isaan taasisanii fi gadda isaanitti dhagahame ibsanii jiru walabummaa isheetiif keeniyaan qabsaa'uu isheetiif haalli suukanneessaan kun raawwachuu hin qabus jedhaniiru.
mootichi biyya biriteen chaarles keeniyaan bittaa biriteen jalaa walaba ba'uuf qabsoo goote keessatti tarkaanfiin humnaa suukanneessaaf jibbisiisaa fudhatameef sababaan tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan gadda isaanii ibsanii jiran chaarlesiif mootittii kaamelaan daawwannaa guyyoota afurii innaa jalqabanitti afeerraa irbaata mootummaa irratti beekamtii kennanii jiran daawwannaan isaanii waggaa jaatammaffaa walabummaa keeniyaa kan muddee kudha lamaa kabajamuuf jiru dura geggeessame bara 1952-1960 gidduu yeroo jirutti aangawoonni biriteen hookara gara jabinaa maa'umaa'uu geggeessaniin lammiiwwan keeniyaa kuma kudhanii ol ajjeefamaniiru hidhamaniiru dararamaniiru chaarles hirmaattotaaf ibsa kennaniin dogoggorri darbe gadda guddaaf gaabbii cimaaf sababaa ta'ee jira jedhan waa'ee yeroowwan darbanii dhugaaf iftoominaan dubbachuudhaan biyyoonni lamaan itti fufanii daran walitti siquu danda'u jedhan leellistoonni keeniyaa hedduun garuu mootichi dararaa raawwateef dhiifama guutuun gaafannee jedhan. Afeerraa kana kan qopheessan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo sochii walabummaa Keeniyaaf deebiin kenname suukanneessaaf gara jabinaan ka guutee jedhan. Biriteen ajjeechaaf dararaa lammiiwwan Keeniyaa irratti raawwatte araarsuuf carraaqqii gootus gumaa guutuu argachuuf hedduu hojjechuu akka qabdu amananiiru. Biriteen bara 2013 innaa hookara sana kanneen dararaman lammiiwwan Keeniyaa kuma shanii ol ta'aniif doolaara miliyoona 24 kennuuf waliigaltee jirti.
Hayyee gabaasa biraatti darbina naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaan kudha lama ta'anii du'uu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi kanarrattis.
Godina Shawaa Kaabaa aanolee hedduu keessatti wal waraansi humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti taasifamu erga eegalee bubbuleeraa jedhan jiraattonni walwaraansa waggoota lakkoofse kanaan yeroo yerootti lubbuun lammiilee nagaa darbaa tureera qabeenyi barbadaa'eeraa kanneen qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanis hedduudha jechuun jiraattonni aanaa warra jaarsoo fi dagam sagalee ameerikaatiif yaada kennaniiru obbo addisuu waaqumaa jiraataa godina shawaa kaabaa aanaa dagam ta'uu isaanii himanii walwaraansi tibbana qaamolee lamaan gidduutti deemaa jiru lammiilee nagaa fi horiif qabeenya hedduu barbadaa'e.
Tibbee kana keessa wanni adda godhu meeshaa jajjabaatu waan kana dura uummanni naannoo kanaa dhaga'ee hin beekne balaasaa dandamachuu miti sagalee isaatu dandamachuu kan hin dandeenyetu dhaga'amaa jira. Kun immoo torbee tokko dura waraanni bilisummaa Oromoo bifa kana dura hin baramneen isaanis baay'inaanii ol ba'anii gara baddaa dagam kana hanga magaalaa dagamee fi warshaa istisimenti kan jedhamu warshaa shaayinaa tokko naannoo kana jira. Haga sanatti deemanii waraana mootummaatiin warra kutaa turanii guyyaa sana waraanni mootummaa deebee meeshaa kana dura biyyi dhaga'ee hin beekne argineen beekne. fidanii uummata irratti gaddiisanii amma hangara ga'ee naannoo keenyaa rukute ayyaaroo siin jedhu kana karaa ana ayyaa guulalleetiin dhufee naannoo rimeettii jedhamuu fi aliidooroo jedhamu kanarraa gadi gaddiifamaa kiloomeetira afurtamaa olitti waa balleessaa jechuudha. Lubbuun nama nagaa mana keessatti otoo rafanuu kan badii jira kan otoo horii tiksanuu achi iddoo jira horiin maasarratti bakkuma dheedutti horiiduutu jira nama nagaa shan mana keessatti ajjeese akkasuma horiin illee kan maasaa keessatti otoo dheeduu du'ee loon otoo nafiin fardeen otoo nafiin otuma dheedan bakkuma dheedanitti kaan mataa irraa facaasaa kaan miila irraa darbaa. Himuufuu nama rakkisaa jechuudha waan meeshaan kun godhaa jiru.
Namni kan biraan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo ta'uu isaanii himanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamamne gaafatan akka himanitti wal waraansi amma jiru yaaddessaadha jedhu.
Warra jaarsota irratti ibidda ibidda deemaa durallee namaa bu'aa jirra jechuudha. Har'a jechuun saawwan yoo taate saawwan takittiin hin jirtu bakka tooftee rasaasni keessatti namnee boqqoolloodha yeroo kanatti kan ga'aa jiru gara aanaa warra jaarsoo gara dugda dheeraa kanarra waajjiru. kana dabalatee faajjii jirsaa kanarra dabalatee qorgoggoo kana gara haroo mikaal kanarra dabalatee yeroo kanatti yeroo sassaabbeeti lafti isaanii lafa ho'aati midhaan mishingaan ga'ee jira saliitni ga'aa jira boqqoolloon ga'aa jira ittiin xaafirillee ga'aa jira jechuudha sa'aatii kanatti amma yeroo isaan waan gannaadhamaanitti amma gara manaa sassaabbatanii garuu dubbiin akka ibiddaan gubachaa jira ibiddaan gubachuu isaatuyyuu rakkoo iyyuu qabu kana gidduutti ijoollee ganna waggaa tokkoon guunne kan ibiddaan gubachaa jiru dhugumattoota waan garaa nama nyaatu jechuudha.
Namni kun itti dabaluun lammiileen nagaa akka hin miidhamneef of eeggannoo taasisuu qabu qaamoleen wal waraanan jechuun himaniiru.
Namni iddoo waraana waraana taanaan iyyuu rakkoon qabu iyyuu yoo du'es kun beekamu itti goreera waan ta'eef namni kilaasha baatee deemu tokko nama kilaasha baatee deemu tokkotti wayiin hin ajjeesaa wayiin hin du'a kun beekamaa jechuudha. Garuu har'a yoggaa aayyoon har'a yeroo akkanatti ibidda kana keessatti gubatanii baay'ee waan garaa nama nyaatu siin jedhaani. Eengadda jechuudha karaa irratti jechuudha ijoollee manneen barnootaa deemanii naannoo reefa torbaa jiru ijoolleen kun ijoollee baadiyyaati waraqaa eenyummaan qabanii dabtarri harkatti gubatee ijoollee torba jechuudha. Isa horiin gube silaa namaa mitiin rabbiin kun afara donneerra horii dhumaa jiru jechuudha. Midhaan boqqoolloon erga ibiddatti qabsiisanii har'a nuyi maalaa nyaannu gara dugda dheeraa kan jedhu immoo gara faajjii ejersaa kana irratti immoo namni adda hin baafamne waan ta'eef kana kana hiriirtu sii dubbachuu hin danda'u ibidda roobaa jira waan ta'eef jechuudha.
Bakkeewwan wal waraansi jiranitti mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagaadhaaf of eeggannoo taasisuu qabu akka gidduutti lammiileen nagaa hin miidhamneef jedhanii kan jiraattonni kaasan irratti biiroo bulchiinsaaf nageenyaa kan Oromiyaa bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan Shawaa Kaabaa bulchiinsa aanaa dagamii fi bulchiinsa aanaa warra jaarsorraa hoggansa dhimmi kun ilaallaturraa deebii argachuudhaaf carraaqii taasisne har'aaf milkoofne yeroo itti kan argannu yoo ta'e qabanne deebina haa ta'u malee raayyaan ittisa biyyaa tibbana fuula feesbuukii isaa irratti akka maxxanseen garee shoror keessaa hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dha'ee irratti bakka adda addaatti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsee jira dubbi himaan waraana bilisummaa oromoo idila addunyaa odaa tarbii dhimma jiraattonni godina shawaa kaabaa aanaa warra jaarsoof dagam kaasan irratti deebii ennaa kennan.
Lolli bakka hedduutti gaggeeffamaa jira. Sana giddii uummanni nagaa akka miidhamaa jiranii argamaa jira. Fakkeenyaaf naannoo Gujiifaa, naannoo Wallaggaa, Shawaa Kaabaa fa'aatti meeshaa gurguddaatiin bakka uummanni nagaa jiraatanitti ukaasee qabeenya hedduutti barbadaa'eera. Uummannis ammaa fi lakkoofsatti hin beekamu malee uummanni hedduus torbeema kana keessatti akka ajjeefaman quba qabna. Nuti karaa keenyaan amma dandeenye keenya eegumsa uummataaf ni goona. Amma dandeenye keenya haalli waraanaa rakkisaadha. Yeroon jijjiiramaa deema koondishiniin garuu nuti karaa keenyaan waan dandeenyuma goona akka uummanni nagaa gidduutti miidhamne. Garuu waan nuun argaa jirru waraana sirnachaa kanarraa. Uummanni nagaan kun yommuu gidduutti dhaamu itti dhaga'amu beekaafaa bakka itti uummanni naannoo sanaa waraana bilisummaa Oromoo deggaraa jedhetti amanu beekaa naannoo akkasii irratti xiyyeeffatee uummata adabuu yaala.
Jiraattonni godinichaa ammallee wal waraansi kun itti fufee jira jechuudhaan yaaddoo keessa jiraachuu isaaniis himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasni waa'ee lola gaazaa keessatti taasifamaa jiruu fi ijjannoo pirezidaantii yuunaayitid isteetsi waraanicha irratti qabanuu irratti xiyyeeffate ittaanee sirrii dhiyaataa waliin caqasu.
Isa mooraa baqattoota alshaatii irratti raawwatame dabalatee yommuu haleellaan xiyyaaraa Israa'el itti fufee jiru kanatti gareen sochii biyyaalessaa mana maree musliimotaa warreen deeggartoota paartii dimookiraatawaa yookaan naashinaal musliim dimookiraatik kaawunsil. Pireezidaantii Baayidanii fi xalayaa barreessee jira. Xalayichi akka waliigalaatti akka Baayidanii waa'ee akkaataa dhukaasa dhaabuu irratti hojjetan yookiin immoo filannoo dhufu irratti waan musliimota Ameerikaa irraa isaan eeggatuu fi qophaa'uu akka qaban kan gaafatedha. Baasiim Elkaaraa dura taa'aa mana maree kanaati.
We know for, for a fact that our community will make a difference in the battleground states. And, um, and I think Democratic Party leaders are paying attention and they are afraid of what's happening. And they're sending messages to the White House that this is, you know, this is going to hurt our chances. In Kutaalee dorgommiin filannoo murteessaa ta'an keessatti taasifamanitti hawaasni keenya akka garaagarummaa uumuu danda'u ni beekna. Hooggantoonni paartii Dimookiraatawaa xiyyeeffannoo kennaa jiru waan ta'aa jirus sodaataniiru. Kunis filannoo bara 2024tiif carraa keenya akka miidhuu danda'u waayit haawusiif ergaa dabarsaa jiru jedhee yaada.
Filannoo bara 2020 taasifametti musliimonni Ameerikaa keessa jiraatan miliyoonii olitti lakkaawamanu sagalee isaanii kennaniiru. Hirmaannaan isaanii keessumaa kutaawwan Ameerikaa filannoo moo'uudhaa fi murteessaa ta'an keessatti haala sagalee pireezidaantummaadhaa fi kennamu irratti jijjiirama uumuudhaa fi murteessaadha. Musliimonnii fi Araboonni lammiilee Ameerikaa sagalee isaanii paartii Dimookiraatotaatiif kennuudhaan beekamu. Tarii haalli kun kana booddee jijjiiramuu danda'a. Qorannoon sagalee Inistituutii Araboota Ameerikaa Arab Ameerikaan Inistituutii akka agarsiisetti deeggarsi Araboonni lammii Ameerikaa warreen sagalee kennanu baayidanii fi qabanu gadi bu'ee jira. Deeggarsi bara kuma lamaa fi digdamaa dhibbeentaa shantamii sagal ture. Filannoo bara dhufu isa bara kuma lamaa fi digdamii afur taasifamu irratti garuu gara dhibbeentaa kudha torbaatti gadi bu'uun isaa ibsamee jira. Itti gaafatamtuun dhimma pireesii masaraa waayit haawusii kaareen jeen peerii akkana jedhu dhimma kanarratti.
We're going to continue to engage, engaging with the Muslim community, the Arab American community and Palestinian American leaders to hear their concerns.
Yaaddoo isaanii hubachuu fi hawaasa Musliima Ameerikaa. Hawaasa Ameerikaa hidda dhalataa Arabootaa ta'anii fi hawaasa Paalistiin lammiilee Ameerikaa ta'an wajjin hojjechuuf deemaa jirra.
Gama biraatiin Yihuudoonni lammiileen Ameerikaa deeggarsa Baayidenii Israa'eliif qabanu jabeessanii dinqisiifatu. Haalli soo'ifarii dhaabbata mana maree Yihuudota Ameerikaa warreen misoomsota paartii Dimookiraatawaa ta'an irraa akkana jedhu.
Israa'el is an important issue, remains a very important issue to Jewish voters. It's an issue about which there's a very high emotional attachment.
Dhimmi Israa'el dhimma barbaachisaadha. dhalattoota yuudii warra sagalee kennuuf dhimma barbaachisaa ta'edha. dhimma yuudota ameerikaa fi deeggarsa israa'el gidduutti walitti dhufeenyi gama miiraan jiru baay'ee guddaadha.
dhalattoonni yihudii yuunaayitid isteet keessa jiran miiliyoonii torba ta'u warreen israa'el keessa jiran wajjiniin walqixxeedha lakkoofsi kun filannoo yuunaayitid isteet keessatti taasifamu irrattis ga'een isaan qabanu dhibbeentaa sadi baayidan israa'el keessattis fudhatama qabu muummichi ministeeraa israa'el beenjaamin netanyahu akka seeraan namoomaa addunyaatti sibiilotaa fi eegumsa taasisaa akka lola ta'an gaafachaa turan. Joonaatan Reenhold yuunivarsiitii Baarlaan keessatti hoogganaa kutaa qo'annoo siyaasaati waan jedhan qabu.
What he's saying to Israel to help me to help you. If you give maximum effort to fight in the right way according to the laws of war.
Yoo akkaataa seera waraanaa hordoftanii loluudhaan waan dandeessan hundaa gootan isin gargaaruudhaaf naaf salphata. Deeggarsa hawaasa addunyaa deeggarsa mana keessaa kan ameerikaa fi kan paartii dimokiraatotaa isiniif argamsiisuudha na gargaaraa isinin gargaara kan jedhudha wanti inni israa'eliin jechaa jiru.
sagaleen dhiyeenya kana kenname akka agarsiisutti murtoo baayidan meeshaa waraanaa israa'eliif erguudhaaf taasisanii dimokiraatota caalaa kan deeggaranii miseensota paartii riippaabilikaanotaati. noormaan oriinisteenii dhaabbata ameerikaan intarpiraayizii inistituutii jedhamurraa akkana jedhu.
I do think that uh, there isn't a lot of room for Republicans here, whether it's Trump or the Republicans in Congress.
Tiraampiinis haa ta'u, Riippaabilikaanota mana maree keessa jiraniif deeggarsa Baayidan Israa'eliif qaban irratti bakki keessa dhokatanii falman hin jiru.
Gareewwan mormitoota waraanaa warreen qibxata kaleessaa yommuu manni maree bakka bu'ootaa walga'ii irra ture mormii dhageessisaa turan dabalatee dhiibbaan akka dhukaasni dhaabbatu gaafatu guddachaa adeemaa jira. Hanga'oonni bulchiinsaa akkaataa gargaarsi namoomaa siviilotaa fi qaqqabuu qabu irratti sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Waa'een yeroo ammaa dhukaasa dhaabuu garuu kan fayyadu hamaasiin qofa akka ta'es ni dubbatu jedha gabaasni paasii widaakusiyaaraatiin waashinteen irraa VOAdhaaf qophaa'e.
Qophiin keenya ittaan dirree dimokiraasiiti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf ni barbaachisa jechuu isaanii hordofuudhaan yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Mitikkuu Fiqaaduu dhimma kana irratti waan qopheesse qaba waliin haa hordofnu.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf yommuu ibsa kennan kan mul'atee fi sabaa himaalee biyyattiin tamsaafame hulaan galaanaa Itoophiyaa akka barbaachisuu fi mootummaan isaanis ta'e dhaloonni dhufu dhimma kanarratti hojjechuu akka qabu bal'inaan ibsanii ture. Abiyyi Ahmed ibsa isaanii keessatti addatti hulaan galaanaa inni kun Itoophiyaaf barbaachisa jedhanii ibsine garuu. karaa kamiinuu hulaan galaanaa akka barbaachisuu fi kanarratti hojjechuun akka barbaachisus kan dhaaman dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan barbaada jettu ilaalchisuun yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'an Salamoon Tafarraa yaada isaanii nuuf kennaniin Itoophiyaan hulaa galaanaa kan barbaadduuf rakkoo diinagdee haala nageenya addunyaa fi naannoo gaanfa Afriikaa akkasumas haalli siyaasni addunyaa itti deemaa jiru boor akka biyyaatti rakkoon ishee mudachuu mala jechuun ibsuun eegalu.
Itoophiyaan buufata daldalaa Jibuutii fayyadamti. Guyyaatti miliyoona doolaara sadii kaffalti. Waggaatti yoo tilmaamame kuni gara biliyoona lamaati. Kana jechuun maallaqa guddaadha jechuudha. Deebisee ikoonomi kiriizii yoo jennu biyyi takka guddina argachuu qabdu parsantii digdami shanii ol duwwaatti harkifatte jechuudha. Kanaaf kuni Itoophiyaan dirqama ikoonomi kiriizii waan qabduuf kan kileem gochuudhaaf ni dirqamte jechuudha.
Itti dabaluunis. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa jiran hedduun isaanii miseensa biyyoota liigii arabaa ta'uu fi biyyoonni addunyaa gurguddoon siyaasaan wal morkataa jiran buufata waraanaa galaana diimaa irratti ijaarrachuun Itoophiyaa baay'inni uummataa ishee akka malee dabalaa jiruuf qormaata biraa fidee dhufuu mala jechuun ibsa Salamoon.
Buufata Jibuutii yoo fedhamtu fakkeenyaaf wal dhabdeen haayidroopolitiksii yookiin immoo siyaasa bishaanitti wal qabatee ni jira deemaa jira. Gibxi wajjin osoo waraanaatti galee Isa qofaa miti mootu biyyoota haaraa miseensa Arab Ligiitaa wajjin osoo waraanatti gallee Itoophiyaan meeshaa waraanaa kan gashitu eessan gashitee Jibuutii irraan gashite jechuudha. Yeroo sanatti maaltu dhufaa Jibuutiin meeshaa waraanaa akka jiraan hin gashine biyyoonni Arab Ligii dhokuu danda'anii maaliif kaayyoon chaartara Arab Ligii irratti hundaa'e keessaa tokko dantaa fi fedhii biyyoota miseensota Arab Ligii ta'an mirkaneessu waan ta'eef jechuudha.
As biyya Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiraatanii fi dhimmoota siyaasa Eertiraa akkasumas kan Itoophiyaa xiinxaluun kan beekaman Yohaannis Kifilee dhimma Itoophiyaan karaa ministeera muummee ishee hulaa galaanaa barbaaduu ibsuu ishee irratti yaada isaanii sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaaf kennaniin yaadni Abiyyi Ahimad dhiyeesse keessumaa karaa humnaas ta'u hulaa galaanaa argachuu qabna kan jedhe fudhatama kan hin qabnee fi uummata Eertiraas ta'e kan Itoophiyaa kan rifaasisee jechuun himu.
ፕራይም ሚኒስትሩ የሰሞኑ ስለ ቀይ ባህር የሰጡት ስቴትመንት ኢትዮጵያኖችንም ኤርትራኖችንም አስደንቋቸዋል። ውድቅም ተደርጓል በሁለቱም ሀገሮች ህዝቦች መካከል አካስ ጀሉ ኢብስ ሚኒስትሪ ሙምቻት ይበነ ኬነን ኡመተ ኤርትራስ ተኤ ከን ኢትዮጵያ አጃኢብሲሰር ኡመኒ ብዮተ ለማንዩ ኩፋታይሴር ኢፈ በኤ ኡመኒ ያደ irratti kennaa jira waan ta'eef yaadni muummicha ministeeraa fudhatama hin qabu haala itti fayyadama asaba irratti filannoon jiru karaa biyyoota lamaan fayyaduu danda'u irratti walii galteen yoo raawwatanidha. eertiraan akka abbaa qabeenyummaa asabitti itoophiyaan akka fayyadamaatti itoophiyaan karaa seeraan hulaa galaanaa kanatti fayyadamuuf mirga qabdi garuu biyyi abbaa qabeenyaa galaanaa sun waan jedhu irratti yoo walii galame qofaadha. haalli dubbii muummicha ministeeraa tibbanaa kan uummata rifaasise isa hanga humnaatti iyyuu fayyadamna isa jedhedha waa'ee dippiloomaasii osoo dubbattu waa'ee humnaa hin dubbattu muummichi ministeeraa gaaf tokko haala itti ibsan sana sirreeffatanii deebi'u jedhee yaada.
አንድ ቀን ፕራይም ሚኒስትሩ ይህን ነገር ወደ ኋላ ይስቦታል ብዬ ነው የምገምተው ይህንን ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad guyyaa hundeeffama humna waraana Itoophiyaa waggaa dhibba tokkoof kudha ja'affaa Finfinneetti kabajame irratti dubbii dubbataniin Itoophiyaan dantaa ishee eegsifachuuf biyya kamirratti iyyuu humna hin fayyadamtu jechuun ibsanii ture.
Itoophiyaa በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም.
akkas jedhu Itoophiyaan humnaa fi weeraraan milkeessuuf kan barbaaddu waan tokkollee hin jiru. guddina faayidaa badhaadhina waloof hundumayyuu mo'ataa taasisuu kan danda'u irratti obboloota keenya waliin mari'annee faayidaa waloo keenyaa kan kabachiisu malee humnaan fedhiiwwan keenya galmaan ga'uuf obboloota keenya irratti meeshaa waraanaa akka ol hin kaafne isiniif mirkaneessuun barbaada.
በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ።
dhimmi galaana diimaa itoophiyaa hin ilaallatu jechuun haala itti aanuun ibsu. ዮሐንስ ክፍሌ ቀይ ባህርን የሚመለከተው ቀይ ባህርን የሚያዋስኑት እንደ ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን ዋኤን ገላነ ዲማ ከን ይላለቱ ብዮተ ገላነ ዲማ ዳንጌሰን ከኔን አከ ኤርትራ፣ ሶማሌ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን ገረ ኦሊት ዮ ዴምቴ እሞ ወረ አከ ምስራ ፊ ሊቢያ ለ ካዮን ሲያሰ ሙሚቸ ሚኒስቴራ እኒ ሰገሌን ኬኛ ዳጋሙ ቀበ ጀለን ናፍ ገሉ እንደንደኝ ዲመ ገላነ ዲማ ረቲ ኢትዮጵያ ይህን ይላለቱ ዋን ተኤፍ ኢትዮጵያን biyyoota kanneen waliin hariiroo uumuun waliigalteen fayyadamuu dandeessi kanarra darbee garuu dhiibbaan siyaasaa isaan galaana diimaa irratti qabaatan hin jiraatu jiraata jedhees hin yaadu. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf mirga akka qabduu fi seeronni dhaabbata mootummoota gamtoomanii illee akka ishee deeggaruu hima salamoon tafarraa gamasaan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bara 1974 agameen tokko fayyadamee ture mallatteessee turanii agameen tokko maal jedhaa biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne akka naannoo isaarratti kan akka balaliisaa ta'uu danda'a kan akka geejjiba shaqaxaa fa'aa ta'uu danda'a kan kana akka fayyadaman ni godha jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf amma jira Poolaandii fudhannee ulaa galaanaa hin qabdu turtee dhumarratti garuu agiriimentii intarnaashinaal loo fayyadamtee maal argattee ulaa galaanaa argatte. Daldala addunyaa keessatti biyyoonni ulaa galaanaa hin qabne gummuutti ulaa loogitaan ulaa galaanaa naannoo san jiru akka fayyadaman ni eeyyamaaf jechuudha.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii isaa kanarraa kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daatikoom jedhaan ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin ga'aa jirtu tuujuu kee'oodhaaf pirooduusariin keenya. fi isin galateeffachaa qophii keenya horiitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.